ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika yumvikana i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Eugenia Mukankusi abaduteze amatwi mwese ndabaramukije turakomereza ibiganiro byacu ku makuru turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo ikaze ku ijwi ry'amerika duhere rero ku makuru
mwaramutse mwebwe abatwumviriza mwese kuri radiyo ijwi rya amerika amakuru yo ku isi tuyahere mu nkino mpuzamakungu olympique ziriko zibera i rio de janeiro mu gihugu ca brazil aho uburundi bwaraye butahukanye umudari w'umwakaka umurundikazi francine niyo saba asiganwa ku metero amajana umunani niwe yaraye atahukanye ikibanza cya kabiri muri iryo higanwa ikibanza cyatumye atsindira umudari w'umwakaka uwo mudari ubaye wa kabiri igihugu cy'uburundi gitahukanye mu mateka yaco mu nkino olympique umudari wa mbere ukaba wari watsindi watsindiwe n'umukinyi Venuste niyo ngabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatandatu aho yatahukanye umudari w'inzahabu mu ihiganwa ryo gusiganwa ku metero ibihumbi bitanu abategetsi ba Afghanistan batangaje kuri umugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ko batugije abagwanyi b'abatalibani inyuma yaho bigaruriye ibisagara biri mu buraruko bw'igihugu umuvugizi w'igisirikare cya Afghanistan Dewlat Waziri yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ko mu gisagara cya Khan Abad ahabereye intambara habereye intambara zikomeye abatalibani bashika kuri mirongo irindwi na batanu bakasiga ubuzima harimwo abarongozi babo bane Dawlat yavuze kandi ko kuri uyu wa gatandatu abajejwe umutekano muri Afghanistan bashika kuri batandatu bishwe abandi cumi na batandatu bagakomereka Dawlat yongeye avuga ko igisagara ca Kunduz gisanzwe ari igisagara kibangamiwe cyane n'ibitero by'abagwanyi kirinzwe cyane n'abasirikare b'igihugu kandi ko leta tangorana ifise yo kurinda ibisagara byo mu buraruko bikunze kubangamirwa n'intambara umushikiranganje wa leta muri leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry azogendera igihugu ca Kenya kuri uyu wa mbere muri urwo rugendo akazorabira hamwe n'abategetsi ba Kenya ku bijanye n'iterabwoba mu bihugu bibanyi bya Kenya imbere y'uko agendera ibihugu vya Nigeria na Arabia Saudite umushikiranganje Kerry azobonana na perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ku rutonde rw'umubonano wabo bakazorabira hamwe imishamirano iri muri ako karere harimwo Sudani y'ubumanuko namwe na Somalia inyuma yaho Kerry azogendera Nigeria aho azobonana na Perezida Muhammadu Buhari bakazorabira hamwe ibijanye n'ubutunzi ikibazo kijanye no kugira ibiturire muri ico gihugu hamwe n'ibitero vy'umugwi w'iterabwoba Boko Haram umushikiranganje John Kerry azova ngaho acagendera igihugu ca Arabia Saudite ku munsi wa gatatu n'uwa kane aho akazohahurira n'abategetsi bo mu karere k'ibihugu by'abarabu hamwe na mugenzi we w'igihugu cy'ubwongereza n'intumwa ya onu muri yemen muri iyo nama bakazoganira ibijyanye n'intambara ziri muri ako karere kuri uyu wa kane ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe msf ryaratangaje ko rikuye abakozi baryo mu bitaro bitandukanye aho mu gihugu cya yemen bivuye ku bitero byabaye ku nyubakwa z'ibitaro bigahitana abantu bashika kuri cumi n'icyenda msf ivuga ko icyo gitero ku nyubakwa z'ibitaro kibaye ikigira kane mu kiringo cy'amezi cumi n'abiri muri turukiya ubutegetsi bwatangaje ko abantu bashika kuri munani bapfuye abandi batari bake barakomereka ni mu gitero cyabaye ahari ko habera ubugeni mu bumanuko bwa turukiya akarere gasanzwemwo imishamirano guverineri w'intara ya gaziantep yatangarije mu kinyamakuru anadolu ca leta ko ico gitero cakozwe n'abiyahuzi nta mugwi wigeze wiyitirira ico gitero leta ya Turukiya ituma urutoke abagwanyi b'abakurde bahurikiye mugambwe w'abakozi muri Kurdistan umugwi w'abagwanyi b'abakurde watanguye watanguye ibitero vyawo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo umunani na kane aho wari kuragerageza kwigarurira akarere ko mu mpanuko kakikujwe n'ibihugu vya Syria, Iraq na Iran. Abantu bashika ku bihumbi amajana atanu bakaba bamaze gusiga ubuzima muri izo ntambara. Umushikiranganje wa mbere wa Turukiya Binaldi na Binali Yildirim yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko Turkiya igiye gufasha igihugu ca Syria mu kiringo c'amezi atandatu ari imbere mu kugwanya imishamirano ifatiye ku moko muri ico gihugu Yildirim yavuze ko President Bashar al-Assad wa Syria ataruhara yigeze agira mu gutanga mu gutunganya kazoza ka Syria ariko ko adashobora guhara mu biganiro vy'imfatakibanza muri kino gihe Binaldi yagarutse kandi ku makenga afise ku bijyanye n'amacakubiri afatiye ku moko muri siriya yatumye haba intambara imaze imyaka itanu aho abakiride batana mu mitwe n'abarabu bo muri siriya
turamushimiye mugenzi wacu utugejeje amakuru avuga ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
inyungu rusange ni gahunda iba ifitiye abaturage bose akamaro icyarimwe bityo muri gahunda zitandukanye leta y'u rwanda igenera abaturage habaho imyumvire itandukanye kuri izo gahunda ziba zibagenewe nicole uru ni urundi ruhererekane rw'ibiganiro bishingiye ku nyungu rusange tugiye gutangira kugeza ku bakunzi bacu muri ibi biganiro tuzaganira ku ishyirwa mu bikorwa bya gahunda zitandukanye zigamije inyungu rusange ahanini tuzibanda ku myumvire itandukanye abaturage bafite kuri izi gahunda Crispin yego ariko by'umwihariko by'umwihariko uyu munsi turahera ku manegeka nicole bityo bakunzi bacu mudahwema kubana natwe tubahe ikaze mu kiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru uyu ni inshuti yanjye yitwa gakuru hari ikintu nibagiwe mu rugo yaramberekeje ndakubajije ngo vuga niba ari umwana wo mu nkambi cyangwa niba ari uwo hanze ibyo ndakora nyuma ninjye ubizi
mumaze kubyumvira turakomeza n'ikinamico nyiramubandi muri studio mugiye kubana nanjye nicole umuziranenge hamwe na mugenzi wanjye kirispe mizero
ubaye waracikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse nyarukira ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yufu eko akadomo org
bakunzi bacu nk'uko mumaze kumva uburyo mushobora kongera kumva ibiganiro ejo byatambutse mu biganiro biheruka twaganiraga kuri bimwe mu bibazo bishobora kuba imbarutso y'amakimbirane mu muryango reka twakire bagenzi bacu muri shyaka na uw'icyeza christela badukusanyirije ubutumwa bw'abakunzi bacu nicole bakunzi bacu ntimunyeganyeze urushinge turagaruka mu kanya
murakoze kuri uyu mwanya muduhaye reka duhe ikaze mwese muduteze amatwi muri uyu mwanya w'ubutumwa bwanyu tubabwira ko uyu munsi ubutumwa mwatwandikiye buvuga ku kiganiro ejo cy'ubushize mbibutse ko cyavugaga ku makimbirane aboneka mu muryango bitewe no gucana inyuma kw'abashakanye reka tudatinze ubwo butumwa tubuhere ku bw'uwiringiye imana urirongi aho ni mu karere ka muhanga ati gucana inyuma si ingeso nziza habe na gato kuko ushobora kuhandurira indwara zitandukanye ati hari n'igihe byakuviramo gutandukana n'uwo mwashakanye naho lex uri ku gisozi ati ndabashimira cyane ku nama nziza mukomeza kuduha binyuze mu kiganiro ejo n'ikinamico nyiramubande ati gucana inyuma byo biteza umwiryane mu ngo hari n'igihe banduzanya indwara bikavamo no gusenyuka kw'ingo rimwe na rimwe uwitonze muhanga aragira ati gucana inyuma hagati y'abashakanye habamo ingaruka nyinshi nko gutagaguza imitungo y'urugo gutana cyangwa se ubwumvikane buke mu muryango naho sibomana andre ati nkunda ibiganiro mutugezaho umunsi ku munsi dukomereje ubu butumwa ku bwa jacqueline abera watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa facebook yagize ati ingaruka ya mbere ni uko abenshi batandukana ubwo abana bagasigara barerwa n'umubyeyi umwe indi ngaruka ni uko hashobora kuziramo kwandura ubwandu bwa sida ikindi ni ugusubira inyuma mu iterambere ry'umuryango kuko agafaranga kaboneka kajyanwa mu nshoreke cyangwa indaya intonganya z'urudaca ndetse no kurwana rimwe na rimwe mu muryango ibi bituma abana bahora bahangayitse n'ibindi byinshi reka ubu butumwa tubuhinire ku bwa Etienne nawe watwandikiye anyuze kuri Facebook aho avuga ko iteka iyo umenya ibanga riri hanze y'urugo rwawe bigira ingaruka mbi ikindi kandi si umuco wakaturanze reka tubashimire cyane mwe mwese twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu naho ubutaha mu mwanya nk'uyu nguyu
iki ni ikiganiro ejo turi gutangira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda iki kiganiro gitegurwa hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro nk'uko twabikomojeho dutangira ikiganiro tugiye kuganira ku manegeka mu rwego rwo gusobanukirwa amanegeka icyo ari cyo ndetse n'igikurikizwa ku kwita ahantu mu manegeka nicole reka dutangira ikiganiro cyacu cya none tubanze twumve icyo abaturage batekereza kuri kimwe mu bimenyetso biranga ko ahantu hatagomba guturwa n'abantu ni kuri mikoro ya bagenzi bacu sigisi beri shema na hitimana david
mbona iyo babishyizeho ntekereza cyane yuko ari ukuba babwira umuntu yuko yavugurura inzu ye cyangwa se uko yubatse akayirushaho kuyubaka bitewe n'aho iri
ntabwo mbizi njyewe icyo mbona ni uko mbibona babishyize ariko sinzi ngo nyuma yaho bigenda gute
akenshi usanga ari amazu baba bashaka nko kwimura ahantu ushobora kuba ari mu buryo ni urugero bagiye kuhashyira nk'ibikorwa remezo cyangwa se ari ahantu batuye hatemewe
tubibona babishushanyijeho ukabona batwimura badusenyera ntabwo twe tuba tuzi icyo bisobanura
kirisipe ibi ni ibitekerezo bitandukanye ku buryo abantu babona iki kimenyetso gishyirwa ku mazu atandukanye hirya no hino mu mujyi wa kigali ndetse no mu bindi bice by'igihugu yego reka tubashimire cyane kubw'ibitekerezo byabo gusa nanone n'abadukurikiye ubu ni bwo buryo bashobora kudusangizamo ibitekerezo byabo
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
nicole reka dukomereze ikiganiro kuri mon kigali mu mudugudu wa birama aha hatuye abaturage kandi nyamara ari mu manegeka ni mu karere ka nyarugenge bagenzi bacu ive nkuyemuruge na kayitari hussein badusuriye uyu mudugudu nuko badutegurira inkuru ikurikira
mu byaterwaga n'imvura abantu imvura yasenyeye imaze kubasenya nibwo abayobozi bafashe gahunda y'uko bazaza barura ahantu hose hari imiturire ihanamye hari ubuhaname bugaragaza ko aho hantu ari muri hayi risike zone hatemerewe guturwa ni mu mudugudu wa birama mu kagari ka kimisagara ho mu mujyi wa kigali n'ahasa nk'agana ku gasongero k'umusozi wa mo kigali menshi mu mazu y'abahatuye ariho ikimenyetso cy'agakubo kiri mu ibara ritukura ikimenyetso kimaze gufata akazina ka towa
ni urugambo twumvaga gutyo gusa ngo bazahasenya ngo turi mu manegeka ariko nta mukuru nta bintu nyakuri twabiha agaciro mbese ko ari byo kereka bivuzwe n'umuntu wabikoze cyangwa se wabitekerejeho aha nta kintu bitwaye ariko
kandi mu minsi yashyize hari abantu imvura yatembanye abantu yatembanye se ko hari abantu bubatse ahantu habi mu mikingo nk'aho ngaho ngaho urabona hatwaye hano nta mazi ahanyura aka gace kashyizwe mu duce tworoshye kwibasirwa n'ibiza ahazwi nk'amanegeka nyuma y'imvura idasanzwe yo kuwa munani gicurasi yibasiye aka gace gasenya n'amazu amwe n'amwe ndetse igatwara n'ubuzima bwa bamwe titizi ni uko nyine ayo mazu ibiza imvura igwa amazu agahirima bagatangira akavuga ati aha hantu dutuye ku manegeka kandi koko nawe wareba ni nk'inshuro zingahe bababwiye mwimuka ahantu ubu babitubwiye hamaze gupfa abandi bantu hano hirya babiri nibwo babitubwiye naho indi myaka yose twaratuye abantu bagenda bahubaka baza babonye ko ishyamba ryenda gushira bavuga ati murekere aho ngaho kubaka ni ahantu bitoroshye ko haca ibinyabiziga hari aho usanga ubucucike bw'amazu andi ugasanga ari munsi y'imikingo nta mihanda ihuza abahatuye yewe na nyinshi mu nzira zaho zitoroshye kuzicamo n'amaguru ntizaciwe n'imikuku y'amazi atemba ahantu hano nk'iyi mvura yaguye ari nyinshi cyane hano biba bimeze gute amazu aragwa ubundi bigasakambuka ubundi akagwira abantu bagapfa mutekereza ko biterwa n'iki
nuko dutuye ku misozi
ese ubu kuva ahangaha nk'umuntu utahazi nko kuva hano ujya ku muhanda kuva ku muhanda uza nk'ahantu umuntu aje n'amaguru yahagenda nk'iminota ingahe si nka mirongo itatu buriya
ah nicole birumvikana ko abaturage batorohewe n'ubuzima babayemo yego rwose nanjye binteye amatsiko yo kuzahagera gusa nk'uko turi kuganira ku bikorwa bigamije inyungu rusange umunsi uzagera bimurwe bajyanwe ahagenewe gutura
nibazaga niba kokimana ibiba byose bibizi cyangwa bibi bishaka nkanibaza impamvu itashonesha nkagasana imvano imvano ye ngo mbona mera ncengera ni nayo mpamvu indi mfubyi kispe burya imana ni nziza kandi irebera abantu bose kimwe bityo reka tubaragize imana yibona ibyo tutabona yego imana ibafashe ku mugani w'aba bahanzi bakeneye uwafasha
benshi barihebye barahangayitse bakora bigunze bibaza uko ejo bazaramuka Hey, yeah. Mana ubafashe.
ubushishozi nibugombera ko imvi zimera kuko ubukambwe bushimira nicole nyuma y'aka karirimbo dukomerejeho ikiganiro high risk zone ugenekereje mu kinyarwanda iri jambo rishobora gusobanura amanegeka gusa ugasanga abantu benshi babyumva ku buryo butandukanye yego aha ni ahantu ushobora kuba mu gihe runaka hagaterwa n'ibiza inkangu ndetse n'ibindi yego mu gukuraho urwo rujijo mugenzi wacu dorin dahumba yaduteguriye inkuru kuri aya manegeka reka tuyumve turagaruka mu kanya
ikimenyetso cy'agakubo kigaragara ku nzu zimwe na zimwe ariko bamwe mu benegihugu ntibasobanukiwe iby'utwo tumenyetso dutukura aka kamenyetso abaturage bakise towa ubusanzwe iyi ni ijambo riri mu rurimi rw'igiswahili gusa mu rurimi rw'ikinyarwanda risobanura kuraho cyangwa se vanaho utu tumenyetso turi ku mazu atandukanye kandi mu bice bitandukanye by'igihugu ubundi aka kamenyetso gashyirwa ku nzu iri aho twakwita mu manegeka aha ni hahana abantu bashobora gutura gusa nyuma y'igihe runaka ingaruka zikagera ku bahatuye inzu ishobora kuba iri kuri degere mirongo itatu z'ubuhaname ndetse n'abatuye munsi ya metero icumi uvuye kuri ruhurura bityo bikaba ngombwa ko leta igena uburyo bwo kwimura abatuye muri ubwo buryo mu mpera za gicurasi uyu mwaka imvura karabutaka yasize umubabaro n'agahinda gakomeye mu banyarwanda bitewe n'abasaga mirongo itanu batakaje ubuzima mu ntara y'amajyaruguru ndetse no mu ntara y'amajyepfo mu bice bimwe na bimwe biriho inzu ziriho aka kamenyetso nta muturage ushobora kuhubaka kuko amategeko y'u rwanda bibuza hagamijwe kwirinda ingaruka z'ibiza ndetse kandi n'uwahagura ategereje inyungu ashobora guhomba mu gihe mu rwanda hose gahunda yo kubarura abatuye mu manegeka ikomeje parfait busabizwa umuyobozi wungirije w'umujyi wa kigali avuga ko abatuye muri ibyo bice bazafashwa kwimukira mu bice byemewe guturwaho hakurikijwe igishushanyo mbonera byemeza ko kizakemura byinshi ku miturire y'igihugu uyu kandi akomeza ahumuriza abaturage ko iri barura riri gukorwa mu rwego rwo gutegura ingengo y'imari izakoreshwa mu kwimura ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye n'icyo kibazo muri rusange parfait kandi asaba abaturage ko habaye hari utuye muri icyo gice afite amikoro ashoboye yakwimuka hakiri kare kuko yaba ateye intambwe yo kuvana ubuzima bwe mu kaga benshi barihebye barahangayitse bakora bigunze bibaza uko ejo bazaramuka Hey, yeah. Mana ubafashe.
turamushimiye cyane mugenzi wacu dorin dahumba kuri byinshi adusangije nicole yego nanavuga ko hari icyo benshi bungutse nk'igisubizo abenshi bari bafite ku iyimurwa ry'abantu mu manegeka yego ngira ngo nicole bumvishe ko n'uyu muyobozi wungirije w'umujyi wa kigali yavuze ko u rwanda rwatangiye gahunda yo kubarura abatuye mu manegeka yo mu rwego rwo kugira ngo babashe kubimura babatuza ahantu bagakwiye kuba batuye yego ni na kimwe mu bikorwa rusange leta igenera abaturage ariko ugasanga benshi mu baturage babifiteho imyumvire itandukanye yes kandi ngira ngo ibingibi bishobora kuba byateza amakimbirane hagati yabo nicole yego rwose nawe ugifungura indangururamajwi yawe radiyo n'ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ivugira i washington dc turacyari mu mwanya w'ikiganiro ejo barahangayitse bakora bigunze nicole nk'ibisanzwe mu kiganiro ejo tugeza ku bakunzi bacu ikinamico nyiramubande yego tugeze mu mwanya w'ikinamico nyiramubande reka tuyikurikire
duherukana aha abantu ari mu gihome ariko afite icyizere ese yaba yaravuye muri gereza iki gice ntikigucike
shaga kuri we amafaranga ya mama yusufu azadukoraho pe cyagiye iyo tuyaha animateri ari kudufungisha cyangwa bakatwirukana kuko twari twazanye urumogi mu kigo byongeye mu biro bya diregiteri Ca, uriya muparanto yaraduhemukiye gutwara biriya bikarito twari twarushyizemo amayusufu nawe dushake kuyamusubiza haranga sha ni danji cyane danje ndetse ngo urabizi ahubwo mbege uzi ko utari uherutse kuntwara mu nkambi burya kwizanamo ndabitinya kuko nta bantu benshi mpazi
ubitinyirikiza rega ni byiza sha umuntu ashobora no kurwara ukaza kumusura si uko se ubu se wizanye uhamenya burende yacu ari iyihe harete harete sha muri kwinjira mu nkambi muturuka he k'uwo muhungu ntamuzi sha none si iki giti ko mwagishyize mu nzira ni ukugira ngo bigende gute subiza ibyo nkubajije ureke kuvuga ubusa iki uyu ni inshuti yanjye yitwa gakuru hari ikintu nibagiwe mu rugo yaramberekeje ndakubajije ngo vuga niba ari umwana wo mu nkambi cyangwa niba ari uwo hanze ibyo ndakora nyuma ni njye ubizi
niko se abana mwana wanjye ndakumva papa kumanda wakurekuye se ntiyigeze akumbaza
ariko se papa ko dosiye yari iyanjye ngenyine hari kuba bakumbazaho iki kuri wowe mbashaka kuri rwa ruhombo rwabo na satani
ese ubundi ko nari numvise ngo nawe wari wihishe waje gushyira ubwoba usaba imbabazi Eh, ngiye gutse mu nsobe imbabazi uzi kubona ko bya- bwose ukaba utanzi koko Eh, reka reka reka reka reka buriya nakurikiranaga amakuru yawe nari ngutegereje nyine ngo uze ucuruze twishyure none ngo nguntegereza none ntagutegereza ariko papa ubwo wumva udakwiye gusaba imbabazi ku byaha byose wakoze Ararara.
Hmm? ariko amahoro agahinda hano mu ruhizi ubwo wumva bizagenda bite koko bandoga nkera wambyara sinasaba imbabazi kubwo kwihorera kuri bariya bagome bo mu nkambi Eh, bose bansabye izihe Gusa uzi ko ukina koko ubundi se umpatira gusaba imbabazi wowe ko nagutumyeho ngo wemere ibyaha by'urumogi bakurekure warabyemeye njyewe ariko nararenganaga urengana nawe se wo- Ibyo Nawe wararenganaga ntarengana ibyo se wowe byo- byo kurengana amategeko arabireba ubundi se papa ubona ko urwango ukomeza ku- kugenda wibibamo U- urabona uru- rutaza- ruzakugeza ku kikoko Hmm? ubu ntubona ko ibi bibazo byose dufite ariho biri guturuka
harya buriya wowe ugira urukundo ntuvuye muri gereza nibereye aha
karibu sha sabi merci sha felicitasiyo kandi urakoze cyane numvise ngo watsinze amarushanwa y'amagare sha numvise bishimishije kuba umuntu nzi ari we watsinze ntabwo wabyumva urakoze cyane sha mbaba Hmm.
narayatsinze ariko nyine ntibyari byoroshye birumvikana twanyuze muri santire ya ruhiza tumanuka hepfo ku bitaro tuzenguruka ikiyaga ariko nyine mu gusoza kariya gasozi ko ku mashuri kari kagiye gutuma mbivamo pe ariko ndihangana kuko nashakaga gutsinda nyine nashakaga guhiga abandi urabyumva sha wesheje umuhigo pe none se sabi iyi myenda ko mbona imeze nk'iy'imbere
havutansetsa mbaba iyi niyo abakina umukino w'amagare bambara ese mama nanjye nyine mba mbona ari mito ndashaka kuntereraho imifuka hano inyuma ku gapira ahagana hepfo kugira ngo njye mbona aho ntwara imineke n'izindi mbuto nzajya nifashisha mu kunyonga
sha sabi si ko ushaka kuba umunyonzi kabuhariwe Cyane.
sha waryohewe n'ibihembo pe
ubwo ngira inama sha uzi ko papa ashaka kunyambura igare bampembye ngo arigurishe ngo rirahenda cyane ra karigurishe Ih, ngo angurishirize igare kandi ari ryo bampembye sha.
ibaze ni ukuri sha ibyo ko byaba ari nko kuguhohotera koko Eh, ahubwo ngo uriya aramanutse imana ifashe ntabe yabyumvishe sinamukira rwose
njye nabonye ari ikibazo kidukomereye rero aho bigeze bamwe mu bo mu nkambi bafunga imihanda ngo uzaza aturutse hanze bazamugirira nabi Shabiri. Mm.
gusa abo hanze bo ntibazatwihimuraho aha icyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu batakagomba kurebera kuko akantu gatoya gashobora kubyara intambara abantu bakumirwa
yewe ndakubwira Mm.
nageze mu marembo y'inkambi Mhm.
arambaza ngo ndi uwo mu nkambi urumva sinagombaga kubeshya Yego.
ikintu ni uko nabivuze ntiyari kumenya kuko twese ntidutandukanye Mhm.
ko numva ibikorwa dutegura by'ibitaramo byo kugarura amahoro byabikomwe mu nkokora we kuko no hanze y'inkambi hari abantu baba badashaka kubona abo mu nkambi iki kibazo kigomba gukemurwa byihuse erega mwibuke ko twateguraga n'isiganwa ry'amaguru ku ngeri zombi Yego di. Hey. yaba ari mu nkambi ndetse no hanze yaho ndetse tugatanga n'ibihembo
kandi n'ubuyobozi bwari bwemeye kudushyigikira bari bemeje tugomba kubabwira iki kibazo maze bakadufasha kumvisha abaturage ahubwo nibutse umuntu uzadufasha gutegura iri siganwa Bigora.
Eh, yitwa sabine ni umukobwa watwaye igikombe cy'amasiganwa ku magare mu rwego rw'intara
sabine naramwumvishe yadufasha kandi erega ntimukomeze kugira ubwoba bwo gutegura ibikorwa byiza kuko n'iyo bariyeri bavuga iri mu bituma nyuma y'amasomo dushobora guhura tukaganira byose ngaho mumbwire sabina twamubwira akadufasha iki
sha papiya karame rero nanjye rekurwa ryiriya mbwa ni ukuri kw'imana ngo niha abantu sha ryandwaje umutwe ni ukuri kw'imana wahora n'iki ko numvise ko yarekuwe nkumva inzoka yo mu nda iragonze numvaga kiriya kinyoma gikomeye ku buryo batari kumurekura shasi n'ibyo byose Ubu kandi wasanga gicomekanye na mwishywa wawe imbabazi umva nawe ra ubwo si byo ni ibyo kuvuga ariko uzi igihumbi iriya mbwa kuyirekura byanteje uko utambwiye se ni ikihe kandi nari maze kumvikana na kiduwe ko agomba kutuzanira inkwano twari twariyemeje ni impamo y'imana kandi yabikora ngiye kumva ikibazo gikomeye numva iriya mbwa ngo bayirekuye yo kanyagwa
urumva de kandi ikiduye niyo ari gutanga ifaranga rike zayo se nahombye ashaka ifaranga rye ararifite uretse n'ibyo kandi irekurwa rye rigiye gutuma uriya mutindi ngo ni gatsimbanye akomeza kwiyemera yo kabura inka ahubwo hari ikibazo gikomeye ikihe
igira hino igira hino mbwira nta kibazo ngo uteze yombi ubu baramutse bakoze iperereza koko bakamenya ko ari twe twamubeshyeye urumva bitadukoraho eh?
kasha twavuga ko natwe twari twabibwiwe yewe hari ubundi nkubaze hari itegeko rihana impunzi mu gihugu yahungiyemo
niko haba ndakumva harya ngo uracyakurukanye nawe mukobwa wo mu nkambi nyuma yo kumenya ko ariwe wagufungishije ninde ngo azamageneta njye narakubwiye ntiwanyumva niba wanze kandi shawuri yako ariko papa njye nzi ko umuntu ahorwa icyaha yakoze gihorwe rero kandi ntuzi neza niba babambeshye ngo ni bande kubeshyera ariko se haba nanjye aho ngaho ndagarukira siko niko ubu wabona ibyo bagukoreye ukarenga ugacudika n'umukobwa wo mu nkambi si uko si uwo wabikoze erega twarabimenye ko ari abo mu nkambi aribo bagiye bakuze bakwirakwiza biriya bihuha yakora ubu si inama yabaye ejo bundi bavuga ko bazangurishiriza iriya nzu yo mu isanzira ruhiza ubibwira ko nyirawe intandaro ubwo ubanza nibasubira yazajyana nabo iwabo papa ibyo bireke niwe washyuye iyi ntambara ndwana ku mpamvu zitari ngombwa none n'ikibanza cyanjye ku mudugudu ngo kiri mu byafatiriwe
yewe nawe rero ukajya aho ngo urihisha muri za mitiba ngo ntibazakubona bagushakaho iki se ko ubwishyu buhari kandi ko buhagije icyo nshaka ni uko nabona dukiza ubwishyu bw'ibyo wangije umena rwa ruhombo Eh? kuko amafaranga barimo kutubarira sinzi uko bizagenda sinzi rwose amezi abiri nimba uzaba wayabonye ngo ni miliyoni za miliyoni enye enye ngewe ngewe gatsimbanye imivugo nongere mbisubiremo Subiramo. ayo mafaranga ntayo nzishyura maze ikibyimbye kimeneka urumva yajyajya nta n'isoni icyo nzi ko ni uko ntashobora kuzihanganya ariya mafaranga bari kumbarira agana kuri ye ahubwo nzemera hagw'umuntu ngo uzagira ute gatimba nzemera Ngo hagw'umuntu nzemera hagw'umuntu
gatsimbanyi ngo ntashaka kuzishyura amafaranga y'ibyangijwe ese bizamworohera iki gice mumaze kumva cyanditswe na bisangwa nganji benjamin naho ubutaha
kirispe umwanzi wacu ni igihe yego rwose erega buri gihe dutandukanywa n'abakunzi bacu n'igihe nibyo rwose hagati aho mbere y'uko dusoza ikiganiro ejo cy'uyu munsi reka tubibutse ko twaganiriye ku manegeka mu rwego rwo gusobanukirwa amanegeka icyo ari cyo ndetse n'igikurikizwa ku kwita ahantu amanegeka nikora abaturage badusangije uko babona kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko aho kiri hatagomba guturwa ndetse n'abandi batuye mu mudugudu wa birama kuri mo kigali batugaragarije uburyo ubuzima bwabo buri mu kaga mu kiganiro ejo kandi twumvishe ko leta y'u rwanda yatangiye kandi ikomeje gahunda yo kubarura abatuye mu manegeka kugira ngo bazimurwe bajyanwe gutura aho bakwiye gutura si ibyo gusa ikinamico nyiramubande nayo yaturyohereje ikiganiro kandi tuzakomeza kuyikurikira mu biganiro by'ubutaha nicole ntitwasoza tudashimiye abadukurikiye kuva ku ntango kugeza ku musozo w'iki kiganiro turabashimiye kandi reka tubibutse ko ikiganiro ejo gitambuka buri cyumweru ku isaha y'i saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu mu rukerera isaa mbiri n'iminota itanu mu gitondo ndetse kigasubiramo ku isaha y'i saa kumi n'imwe n'iminota itanu ku masaha ya nimugoroba
kuri mikoro muri sitidiyo mwabanye nanjye kirisipe mizero hamwe na mugenzi wanjye nicole umuziranenge roger niyigena nk'ibisanzwe niwe wari uhagarariye iki kiganiro mwakoze kubana natwe uwiteka akomeze kubarinda tuzasubira ubutaha ciao